Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunuu. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinten DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa guraan dhala ja'a bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo majjii 29 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati qophii keenya galgala kanaa keessatti hojiin dhaabbata gargaarsaatii fi misoomaa Yuunaayitid Isteetsii akka dhaabbatu taasifamuun gargaarsa dhibee hiv aids itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru irratti dhiibbaa inni uumaa jiru waliigaltee dhimma dhanna qabaatii fi umurii gaditti ijoolleewwan durbaa eerumsiisu akkasumas qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera amma gara oduutti darbina. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yuuniseefii fi mootummaan Itoophiyaa tarsiimoo dhanna qabaatii fi ijoolleewwan durbaa umurii isaanii hin ga'in heerumsiisamuu dhaabsisuudhaaf jalqabuu isaanii beeksisanii jiru. Gareewwan lamaan waliigaltee kana kan beeksisanii yaada dhanna qabaadhaa fi umurii gaditti ijoolleewwan durbaa heerumsiisuu hambisuu irratti obsi hin jiru jedhu sababeeffachuudhaan akkaataa hawaasni hokkora. ijoolleewwan irratti raawwatamu dura dhaabbachuu qabu hubachiisuudhaa fi guyyaa guyyaan kun yommuu yaadatamee ooletti maarkoo kaagoshemaa itiyoophiyaatti bakka buutuun yuunisee fi dhimmicha ilaalchisuudhaan akka vo'eetti himanitti. Dhannaqabaan ijoolleewwan durbaa yeroo ammaa kutaa affaar finfinnee oromiyaa dabalatee guutummaa biyyattii keessatti ammayyuu bal'ilaan akka taasifamaa jiru ibsaniiru. Ministeerri dhimma dubartootaatii fi hawaasummaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Irgigoo Tasfaayee haalli nageenyaa biyyaalessaa fooyya'uu baannaan rakkinichi akka itti fufuu gabaastotatti himuu isaanii Iskindir Fireewu Finfinneerraa gabaasee jira. yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo walwaraansii sudaan keessatti adeemaa jiru sudaan kibbaa keessatti jeequwwaman adda addaa uumuu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti itti gaafatamaan sudaan kibbaa ibsanii jiru mitikkuu fiqaaduutu oduu kana harkaa qaba waliin caqasu.
Hoogganaan ergama dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Sudaan Kibbaa Nikoolaas Haayisam roobii kaleessaa mana maree nageenyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniif ibsa kenneen walwaraansi Sudaan keessaa Sudaan Kibbaa keessattis jeequmsi akka uumamuuf sababa ta'uun haalli diinagdee fi siyaasaa rakkoo keessa akka galu taasiseera jedhe dubbii isaa keessattis bu'aan summii walitti bu'iinsa Sudaan keessaa gara Sudaan Kibbaatti ce'uun jeequmsi Juubaa keessaa akkasumas lammiileen Sudaan Kibbaa waad madanii keessatti ajjeefamuun agarsiiftu. jeequmsoonni kunneen haalli diinagdee rakkoo keessa galuun gatiin jireenyaa uummata irratti akka dabalu taasiseera gatiin nyaataa giddugaleessaan dabalii dhibbeentaa dhibba lama sadarkaan qaala'insaa dhibbeentaa dhibba tokkoof torba irra kan ga'ee fi yoo xiqqaate ji'oota kudhan darbaniif miindaan hojjettoota mootummaa osoo hin kaffalamiin jiras jedheera aangoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka ibsanitti maddi diinagdee biyyattii inni guddaan boba'aa kan ta'e sababa walwaraansa sudaan keessaan gara alaatti baafamuuf kurmaana lammaffaa bara irraa kaase danqamuun rakkoof saaxileera rakkoowwan kanneen cinaattis filannoon sudaan kibbaa dhufaa jiru amanamummaa isaa irratti haalonni jiran yaaddoo biraa qabatanii jirus jedhameera.
oduun keenya ittaan immoo waa'ee gargaarsaa fi misooma addunyaa yuunaayitid isteetsi itoophiyaa keessatti hojii isaarra dhaabuutii fi miidhaan inni geessisu waan akka ta'e kan ilaallatudha ammas mitikkuu fiqaadu.
dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan ittisa vaayirasii hiv aids yuunaayitid isteets gargaarsa biyyoota alaarraa dhaabuun misoomawwan naannolee hedduu itoophiyaa keessaa irratti dhiibbaa geessisa keessumaa ittisa vaayirasii hiv aids irratti jechuun akeekkachiise sagantaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan ittisa HIV inni UNAIDS jedhamu akka beeksisetti amma Itoophiyaa keessatti namoonni kuma dhibba shaniif sadii qoricha farra HIV isa antiritrovaayiral yookaan ARV jedhamu buufataalee fayyaa kuma tokkoof dhibba afur biyyattii keessatti fudhachaa jirus jedheera. Hojjettoonni ogeessota fayyaa ta'an kanneen fandii maallaqaa USAID fi CDC irraa argamuun qacaramanii hojjechaa turan kanneen naannolee irra jiran ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa xalayaa isaan dhaqqabeen hojii dhaabuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp ajaja pireezidaantii dabarseen Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa biyyoota alaaf taasistu akka dhaabdu kan jedhu yommuu ta'u ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi immoo gargaarsi ittisa HIV taasifamu lubbuu baraaruu ariifachiisan dhorkii ajaja pireezidaantii jalaa baafameeras jedheera. Ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoon Ruubiyoo kibxata darbe akka beeksisetti gargaarsi nyaata ariifachiisaa. qorichoonni lubbuu baraarsan tajaajiloonni fayyaa bakka jireenyaa sagantaa gargaarsa ariifachiisaan itti fufus jedheera.
walwaraansa riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo keessatti taasifamaa jiruun namoonni kuma sadiitti siqanu ajjeefamuu isaanii itti aantu ergama dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan dimokiraatawaa riippaabilikii koongoo beeksisanii jiru oduun kunuutti dabalataan.
dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aantuun ergama dhaabbatichaa kan riippaabilika dimokiraatawaa koongoo van deepere roobii kaleessaa oduu gabaasotaaf akka ibsiteetti gareen dhaabbata mootummoota gamtoomanii reeffa namoota goomaa keessatti du'anii jiranii daandii irraa kaasuutti kan jiranii fi gareen hidhattoota m23 nu gargaaraa jiru jette hanga ammaattis yoo xiqqaate namoonni kuma sadii ajjeefamaniiru hanga guyyoota dhiyoottis daandiiwwan magaalaa goomaarraa reeffi namoota kuma lamaa kaafamuu ibsite hospitaal. magaalaa goomaa keessatti ammayyuu reeffi namoota dhibba sagalii hafeeras jetteetti vaandeepereen goomaan buufata xiyyaaraa dabalatee to'annoo garee hidhattoota m23 kan mootummaan aangoorra jiru tarree shoroor keessaa jala galcheeru jala jirtis jette namoonni nagaa kanneen wal waraansicha jalaa baqatan kanneen baay'inni isaanii kuma lama ta'an buufata nagaa eegdotaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa da'atanii jiru yeroo ammaa buufatichi guutummaa guutuutti namoota siivilii kanaan guuteeras jetteetti.
biyyi meeksikoo eegdota nageenyaa biyyaalessaa daangaa yuunaayitid isteetsi fi meeksikoo wal daangessu kutaa teeksaas irratti roobii kaleessaatii qabdee bobbaasuu ishee beeksiftee jirti oduun kunis kunooti dabalataan.
meeksikoon eegdota daangaa biyyaalessaa daangaa yuunaayitid isteetsi kutaa teeksaas irratti roobii har'aa bobbaasteetti kunis pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi meeksikoo irratti qaraxa dabaluuf erga sodaachiseen booda kan meeksikoon loltoota ishee kuma kudhan daangaa irratti bobbaasuuf waliigalteedhas jedhameera eegdonni biyyaalessaa meeksikoo kan fuula isaaniitti maaskii yookaan haguuggii godhataniiran kanneen meeshaa waraanaa hidhataniiran lafa daangaa yuunaayitid isteetsii fi meeksikoo gama siyudaad juwaareeziin hiriiranii kaan isaanii immoo boolla da'annoo keessaa riqicha fayyadamuun yommuu bahan roobii har'aa mul'ataniiru akkasumas loltoonni meeksikoo kanneen eegumsa taasisanii fi to'ataa jiran meeksikoo naannoo daangaa tijuwaanaatti mul'ataniiru kunis kan mul'ate pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi taarifa yookaan qaraxa meeshaalee meeksikoo irraa gara yuunaayitid isteetsitti galan irratti dhibbeentaa 25 dabaluu erga beeksisee sunis waliin dubbii pireezidaantii meeksikoo waliin taasifameen ji'a tokkoof akka tursiifamu ajaja dabarseen torbaan tokko. boodadha akka waliin dubbii hooggantoota biyyoota lamaanii irratti pireezidaantiin meeksikoo eegdota biyyaalessaa gara daangaa biyyoota lamaanii irratti bobbaasuun daddabarsa qoricha fentenelii to'achuuf waliigalaniiru tiraamp baqattoota seeraan alaa karaa daangaa gara yuunaayitid isteetsitti seenanii fi qoricha fentenel kan karaa daangaa seenu to'achuuf gaafa aangoo fudhateerraa kaasee labsii yeroo ariifachiisaa kan labse.
hayyee oduun keenya kanumaan raawwatamu gara gabaasaalee keenya afaniitti darbina pireezidaanti doonaald tiraamp karoora gaazaa gara bakka bareedaadhaa fi bashannanaatti jijjiirraa jedhanii ibsan irratti gabaasa. paarsii wiidaa kusiwaara masaraa waayit haawus irraa qopheessite tuujubee horaa akka taanutti nutti himti waliin caqasaa.
lammiileen faalisxiin kuma dhibba shanii ol ta'an uummata biyyattii keessaa harka afur keessaa tokko jechuun ni danda'ama gara kaaba gaazaatti qaxxaamuraniiru pireezidaanti doonaald tiraamp kibxata darbe yuunaayitid isteets naannoo faalistiin akka dhuunfattu beeksisuu isaanii irratti mormii guddaa ka'ee jira. tiraamp nu buqqisuu yookaan ari'uu danda'a jedhee yoo yaade abjoochuu isaati jedhan kibxata darbe tiraamp loltoota ameerikaa gaazaa to'achuuf ergu yoo ta'e gaafatamanii turan.
gaazaa ilaalchisee waan barbaachisu ni hojjenna yoo barbaachisaa ta'e sana ni goona kutaa sana dhuunfachuuf jirra.
dubbiimtuun waayit haawus kaarolaayin leevit yaada tiraamp dhiyeessan kana roobii kaleessaa ibsaniiru. sana jechuun gaazaa keessatti loltoota bobbaafna jechuu miti kaffaltoonni gibraa ameerikaa tattaaffii kanaaf maallaqa kennu jechuus miti addunyaa kanarratti waliigaltee uumuun hunda caalaa kan ta'an doonaald tiraamp michoota keenya naannichaa keessa jiranii waliin waliigaltee uumuuf jiru jechuudha jedhan. garuu michoonni naannichaa yaada kana balaaleffatu kanneen kunis joordaaniif masrii biyyoota hollaa kan pirezidaant tiraamp faalistiinota akka simataniif dhiibbaa gochaa jiran dabalata mootiin joordaan abdallaan roobii kaleessaa pirezidaantii faalistiin mohaammed abbaas waliin amaan keessatti wal argan kunis guyyaadhuma qondaaltonni olaanoon faalistiin kaayiroo keessatti ministeera dhimma alaa masrii waliin wal argani furmaanni biyyoota lamaa barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota antooniyoo guutareesh illee akkasuma.
dhagaa bu'uuraa seera sadarkaa addunyaa irratti amanamoo ta'uun murteessaadha duguginsa sanyii bifa kamiinuu irraa fagaachuun murteessaadha.
hooggantuun siyaasdachiif aadaa ardii arabaa saawud arabiyaan akka televiziyoona mootummaa irratti ibsitetti deggersi mootummaa faalistiiniif taasifamu caasaa jabaa dhaabbataaf. كان الرافم لتأو إبسديتي وأن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات ibsi kun kan pirezidaanti tiraamp kibxata darbe saawudiin dachii warra faalistiinotaa hin barbaadduu jedhan waliin wal faallessa.
saawud areebiyaan gargaaruuf deemti gargaaraas turan giddugaleessa ba'aa keessatti nagaan akka bu'u barbaadu.
saawudiin waliigaltee nageenyaaf annisaaf jecha israa'eliif beekamtii kennuuf bulchiinsa baayidan waliin mari'achaa turte garuu mariin sun sababaa haleellaa hamaas kan onkoloolessa torbaaf haleellaa israa'el raawwatteen dhaabate waliigalteen saawudii waliin taasifame waliigaltee abrahaam jedhamu kan bara 2020 tiraamp jaarsummaan gidduu seenaniif kan hariiroo israa'eliif biyyoota arabaa tasgabbeesse babal'isuu danda'a ture riyaadiyoo xiqqaate ammaaf of eeggannoo guddaadhaan ilaalaa jirti. mana barnootaa ikoonomiksii giddugala bahaatti piroofeesara akka ta'an maadaawii alraasheed akkas jedhu.
Mohammed bin Salman at the moment doesn't see any kind of immediate benefit for him to go ahead with.
Mohammed bin Salman yeroo ammaa kana karoora pirezidaanti Tiraamp fuula duratti deemuun faayidaa hatattamaa gosa kamiyyuu qabaachuusaa argaa hin jiran. Kunis karaa biraatiin aarii guddaa kan kaasisu yoo ta'u addunyaa guutuun waan mormu fakkaata jedhan. Sunis mormitoota yuunaayitid isteets kan akka Chaayinaaf Raashaa akkasumas michoota kan akka Jarmanii, Faransaayif Biriteeniin dabalata. Muummichi ministeeraa Biriteen Kiir Starmer akkas jedhu.
mana isaaniitti galuun eeyyamamuufii qaba isaan akka deebi'anii ijaaraman eeyyamamuu qaba akka fala mootummaa lamaatti deebi'anii ijaaruu sana keessatti isaan waliin ta'uu qabna.
waayit haawus amma karoorri tiraamp faalistiinota yeroo qofaaf bakka biraatti jijjiiru akka ta'e dubbata dubbiimtuun waayit haawus kaarolaayin levet akka jedhanitti. ilma namaa kamiifuu bakka jiraachuu danda'u miti akkasumas dhugumatti namoonni haala hamaa akkasii keessa jiraachuu qabu jedhanii yaadan baay'ee hammina natti fakkaata jedhan leevit akka jedhanitti tiraamp guyyoota dhufan keessa aangawoota naannoo waliin dubbachuuf jiru gama biraatiin immoo hiriirtonni magaalota guutuu yuunaayitid isteets keessatti walitti qabamuudhaan gaazaa dabalatee tarkaanfii jalqabaa tiraamp mormaniiru.
hayyee kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanutti darbina doonaald tiraamp karoora isaanii mootummaa feederaalaa keessatti jijjiirama taasisuu isa jedhu akka raawwachiisanuu fi abbaa qabeenyaa ilaan maskiin muudanii jiru. paartii dimokiraatotaa irraa bakka bu'oota mana maree uummataa kan ta'an doonaald tiraamp akka ilaan maskii baasii mootummaa feederaalaa hir'isu taasisuun.
dogoggora akka ta'e ibsuudhaan mormanii jiru dhimma kana irratti gabaasaa maarshaa kuniiniin vo'eedhaaf ergame akka ittaanutti dhiyeessinee jirra waliin caqasu.
hiriirri mormii torban kana fuullee waajjira dhaabbata mootummaa federaalaa yuunaayitid isteetsi irratti taasifame nama doonaald tiraamp akka dhaabbilee mootummaa federaalaa hir'isu muudanii ilaan maskiin kan balaaleffateedha waa'ee kana irratti kan sagalee isaanii dhageessisanii bakka bu'aan paartii dimookiraatotaa seenaatar kiriis marfi akkas jedhan.
akkamitti akka ameerikaa tiksinu yookaan ittisnu uummanni murteessuu qaba uummanni maallaqni inni gibiraa baasu akkamitti akka ba'u murteessuu qaba ilaan mask murteessuu hin qabu.
Ilaan Mask dureeyyota addunyaa keessaa isa tokko yommuu ta'u dhaabbata konkolaataa elektirikaan hojjetu isa Tasilaa jedhamu dhaabbata dhimma hawaa irratti hojjetu Space X jedhamu kan hoogganudha. dhaabbata miidiyaa hawaasaa isa X jedhamuu fi harka caalaa tiwiitar jedhamee beekamus kan bulchuudha erga doonaald tiraamp aangoo qabatanii as immoo dhaabbata haaraa uumame isa kutaa ga'umsa mootummaa jedhamu hoogganaa jira. qaamolee mootummaa federaalaa kanneen baasii hedduu biyya baasisan hir'isuudhaaf karoora doonaald tiraamp baafatanii hojiirra oolchuudhaaf qaama hundeeffame hoogganu. gareen ilaan mask aangoo kaffaltii ministeera maallaqaa yuunaayitid isteetsi akka to'atu taasifamuun isaa yaaddoo uumee jira dhaabbanni gargaarsaa fi misooma addunyaa yuunaayitid isteetsi usaid inni biyyoottan addunyaa dhibba tokko ta'an keessatti hojii gargaarsa namoomaa hojjetu dhaabbilee akka hojii isaanii dhaaban taasifaman keessaa isa tokko bakki mormiin torban darbe taasifames fuullee waajjira usaid ti. paartii dimookiraatotaa irraa bakka bu'aa uummataa kan ta'an daan beer dhimma kana irratti ibsa kennaniin akkas jedhan.
Pireezidaant Tiraamp hiriyaasaa malaan malaa biliyoonera ta'e ilaan mask akka dhaabbata mootummaa barbaachisaa ta'e cufu qajeelfama kenneeraaf.
Doonaald Tiraamp ammas deeggarsa ilaan maskiif qabanu irra deebi'anii mirkaneessaniiru.
Wanta baay'ee cimeetti dhaga'amudha. Dhaabbata guguddaa nama ifatti hooggan waan ta'eef an baay'een dinqisiifadha.
Ilaan Mask gama isaatiin wanti dhaabbata USAID keessatti arge waan sirraa'uu danda'u akka hin taane dubbate.
Yommuu USAID keessa garqonnee ilaallu wanti qabnu appilii raammoo of keessaa qabutu hin ta'in dhugumatti kubbaa raammoo qofa ta'ee argame.
paartii dimookiraatotaa irraa kan ta'an miseensonni mana maree bakka bu'ootaa ilaan mask aangoo guddaa akkanaa qabachuun isaa fi itti gaafatamummaan isaa yaraa ta'uun isaa akka sirrii hin taane dubbatani keessumaa dhaabbanni hawaa ispeesex akka hojii mootummaa federaalaa keessa seenu taasisuun sirrii akka hin taane dubbatu isaan keessaa senaatar paatii marfii nama tokko.
Namni uummataan hin filatamneef bileenerri hin to'atamne namni fedhii dantaa wal faallessu qabu kan chaayinaa wajjin hidhata cimaa qabu sirna maallaqa mootummaa keenyaa barbaachisaa ta'e to'atee jira.
Tiraamp immoo gama isaaniitiin masaraan waayit haawusii waan ilaan mask hojjetanu akka to'achaa jiru dubbatu.
Bakka wal dhabdeen yookaan immoo rakkoon jira jennee yaadnetti akka itti dhiyaatu hin goonu qaamolee mootummaa xiqqeessaa jira sana tarii. xiqqeessu mala akkasumas kaanillee kan irra wayyu yoo hin taane.
Akka hojjetaa mootummaa addaatti kan mindaan hin kaffalamnee fi ilaan mask akka hojjetu kan eeyyamamee fi waggaa tokko keessatti guyyaa dhibba tokkoof soddomaa olii akka hin taane ibsa. Gabaasni Misheel Kuuniiniin VOAdhaaf qophaa'e kun.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
hayyee qophiin keenya sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa sinii darbu itti fufee jira qophiin keenya ittaanu qophii torbanii fayyaadha waliin caqasnaa. qophii fayyaa har'aa keessatti waa'ee dhukkuba vartiigoo yookaan rakkina maraammartoo ilaalchisee ogeessa fayyaa dubbisnee jirra. Waa'ee dhukkubichaa fi mallattoo isaa akkasumas sababa dhukkubichi fiduu danda'u akkasumas haala wal'aansaa irratti Dr. Buushaa Hiikaa ogeessa addaa kan baqaqsanii suphuu sammuu lafeedhaa fi narvii yuunivarsiitii keez weestarni riizarv yuunivarsiitii hospitaala yuunivarsiitii sanaati jechuudha isa magaalaa kiliivlaand kutaa ohaayyoo keessatti argamuuti. jaallanni gammadaa dhimma kanarratti isaanii wajjiniin marii taasiftee jirti waa'ee dhukkuba kanarraa ibsuudhaan jalqabu waliin caqasnaa.
Vertigoon yookaan afaan Oromootiin lafaan martoon qaamni miiraa ofiin socho'uu yookaan naanna'uu yookaan immoo wantoonni naannoo keenya jiran nuu naanna'uu miiraa madaallee qaama keenyaa jeeqamee waan kufuuf jechaa jirru yookaan immoo gartokkotti waan jallanne nutti fakkaachuu faadha vertigoon. Egaa vertigoon ofiisaa dhukkubbii miti mallattoo dhukkubbiidha. Rakkoo qaama madaallee eeguu sammuu keenya keessaa yookaan immoo gurra keenya keessa jiru kan agarsiisudha jechuudha.
Madaalli qaama keenyaa kan eegu gurra keenya keessa jira jedhu mee waa'ee kanaa xinnoo naa ibsaa.
Madaalli qaama keenyaa kan eegu jalqaba gurra keenya keessaa eegala. Gurra keenya keessa qaamonni semi-circular canals jedhaman wantoota dhangala'aa qaban akkasumallee wantoota achi keessa waan akka dhagaa yookaan immoo kaalseemii qaban ni jiru gurra keenya keessa. Gurri keenya iddoo sadiitti hiramaa gurra keenya keessoo keessa qaamonni kanalii fi akkasumallee warroonni kaalsiimii qaban gaafa mataa keenya sochoofnu kan gaafa deemnu gaafa dhaabbannu kan seensi godhanii yookaan immoo hubatanii ergaa sana gara sammuutti kan ergamu jiru. Kanaaf sirni madaallii qaama keenyaa kan eegamu jalqabni isaa kan inni eegalu gurra keessaa eegala. Qaamonni kun ergaa fuudhanii gara sammuutti ergu. Sammuun keenya immoo ergaa sana fuudhee walitti qindeessee kaan gara gurraatti deebisaa kaan immoo gara sarbileemii kana yookaan immoo gara sammuu keenya kan biraatti illee ergee akka namni madaallii isaa eeggatee baalaansii isaa eeggatee akkasumas dhaabbii isaa yookaan immoo poozishinii isaa eeggatee akka deemu akka hojjetu qindeessu jechuudha.
Gurriin dhukkubsatee jechuun isa kanarratti dhiibbaa qabaa?
Gurri keenyas akkuma baalaansii eeguu keessatti iddoo guddaa qabu vertigoon kun bakka lamatti qoodamu isa gurra keessaa yookaan immoo sammuu keessaadha. Afaan Ingiliffaatiin periferal vertigo yookaan immoo isa sammuun alaa kan biraan immoo isa sammuu keessaa. Inni yeroo baay'ee kaalseemiin kan gurra keenya keessa jiru gaafa socho'u iddoo isaatii akka waan ofii keenya sochoonetti ergaa sobaa fuudhatu gara sammuu geessa. Inni sun ammaa rakkoo tokko jechuudha. Rakkoo dhukkubbii gurra keessaatiin. Yeroo baay'ee immoo kan baay'ee beekamaa ta'e namoonni dhukkubni vaayireesii ta'e yookaan immoo dhukkubni gurraatiin yookaan immoo dhukkubni kan biraa gaafa qabaman dhukkubni sun infilaameeshinii narvii gurra keenya keessa jirurratti gaafa uumu inni eekama narviin sun gaafa dheekkamu baalansii sana akka jeeqamu gochuu ni danda'a. Rakkoo vertigoo namatti fiduu danda'a. Infaakt kan baay'ee beekamaa ta'e dhukkubbii vertigoo namatti fidu isaa sammuu alaadha. Inni sammuu keessaa hedduuyyuu miti. Parsantii digdama qofaadha.
Wal'aansa fayyaadhaan sirrachuu ni danda'a?
Eeyyee inni sammuu keessaa fakkeenyaaf yoo tuumariifaa ta'e yookaan immoo yoo istrookii ta'e yookaan immoo rakkoo kan biraa yoo ta'e inni sammuu keessaa akkasumallee inni sammuu alaa maal akka ta'e beekuun ni gargaara. warri akka dhagaa yookaan immoo kaalseemis gurra keessaa yoo socho'an yoo ta'e maanuveriin akka mataa keenya iddootti deebisuudhaaf kan gargaaramu kan gochuun danda'amu jira mana yaalaatti. Afaan Ingiliffaan eppilii maanuver jedhu inni sun akka dhagaan socho'u sun akka inni bakkatti deebi'u gargaara. Yommuu sana hin fooyyessa jechuudha. Rakkoon kan biraa immoo Niners diizis kan jedhamu jira. Dhangala'aan gurra keenya keessa jiru yeroo baay'achuudhaan kan ka'e yoo ta'e nyaata ashaboo hedduu hin qabne nyaachuutiin fooyya'a. qorichoota namni akka inni fincaan hedduu fincaa'u kan nama taasisan daayireetiks kan jedhamu gargaara. Qorichoonni kan akka kan madaalliif gargaaran meekiliiziin kan jedhamu jira. Yeroo baay'ee namni gaafa dafaan martoo nama qabu vertigoon nama qabu ol nama jedha of keessaa baasu miiraan akkasumatti dhaga'ama. Kanaaf qoricha kennuun akkuma kanaan gargaara. Yeroo baay'ee hirriba gahaa rafuun yookaan immoo ispoortii madaallii namaa jabeessu yookaan immoo vestibular tiraappii kan jedhamu fayyadamuun illee akkuma kanaa ni gargaara jechuudha. Dhukkubbii vertigoo kanaaf.
Fakkeenyaaf amma namni hanqina dhiigaa qabu lafti ittiin maruu ni danda'a akkasuma jiru dhukkuboonni attamitti adda baasu.
Eegni isaa gadi bu'ee biizinasii ta'uu danda'a joonjessuu danda'a amma inni joonjessuun yeroo baay'ee sammuun namaa xiqqoo akka fajajuu fa'aadha yeroo baay'ee kan ta'u malee lafaan nama maruu akka namni miiraa addunyaa nuun naannaa jirtuutti namatti fakkaachuu ibsuu ni danda'a. Inni kan biraan yeroo baay'ee namni gaafa dhukkuba fakkeenyaaf kan akka siijer yookaan immoo epilepsii jennu gaggabdoo gaafa jedhamu namni of wallaala garuu. Namni vertiigoon isa qabe gaafa lafaan isa maru yookaan immoo gaafa wanta addunyaan kun ittiin naannoofte itti fakkaatu ni beeka. Namni of wallaalu jechuudha. Namni vertiigoo qabu ijji namaallee nama sirba. Afaan Ingiliffaan nistaagimas jedhama. Gara dalgaatti hin socho'a yookaan immoo asii oliif asii gadillee hin socho'u jechuudha inni keessa ijji keenya. Gaafa deeman madaalii of eeguu hin danda'ani. Vertiigoo kanaan adda baasama kan biraaraati.
Fakkeenyaaf ciisichaa yeroo ka'an. Yookiin immoo ciisichaaf gaafa deemanis inni lafti namaan deemu kun in uumamaa jedhama.
Ciisee kee gaafa ol ka'u yoo joonjisa ta'e inni kun rakkoo dhiibbaa dhiigaarratti kan ta'uu ni mala yeroo baay'ee sababiin isaa gaafa ciisnee gaafa wanteenu dhiigni gara sammuutti salphaatti deema yookaan immoo gaafa ol kaanu onneen nama wanna sana barree dafee. Ajjas gochuu yoo baate dhiigni gahaan gara sammuu deemuu dhabuudhaan kan ka'e xiqqoo ishee nama joonjessuu danda'a. Vertiigoon sekeendii murtaa'e qofaaf tura garuu deddeebi'ee namatti dhufa.
Namni fakkeenyaaf akka tasaa waan kun itti dhufe maala godhu?
Namni vertiigoon gaafa qabu yookaan immoo gaafa lafaan maru namoonni kufan jiru. Lafaan martuu keenya baay'isa hamaa yoo ta'e dafnee mana yaalaa deemuun murteessaadha. Sababiin isaa yaaliin jira waan ta'eef ilaalamuun gaariidha.
Dooktar Bushaa Hiikaa gaaffii keenyaaf deebii laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaadha isinis.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. barumsa hawaasummaa siyaasa diinagdee aartii fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu qophiin labataa yaada keessaanii dhaggeeffatoota illee of keessaa qabaata akka hirmaattan sin affeera jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan oromoo irratti.
Ayyee ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo daat koom jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii yookaan eegsiitiin nu qunnamuu dandeessu lakkoofsa waatsaappii keenya lama zeeroo lama afur tokko lama tokko tokko afur afur irratti ergaa sagaleetii fi suur sagalees nuuf kaa'uu ni dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin akka isin qaqqabu kan taasisaa jirtu tigisti gamme pirooduusariin keenya har'aa biraan haayiluu gulaalaan viidiyoo keenyaa maatiyu giraant ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa amma keessa jirru. kan isin keessummeessaa ture an bafqaaduu muradaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya jimaata boriitiin labata dabalatee qophii torbanii keenya jechuudha dabalatee amma wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jennaa nagaatti bula.